Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatanu ushize urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu burundi cnc rwafashe icyemezo gihagarika amaradiyo abiri mpuzamahanga kongera kumvikanira ku mirongo ya fm mu burundi ayo maradiyo ni ijwi ry'amerika na radiyo y'abongereza bbc icyo cyemezo kimaze kwamaganwa n'ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga hari n'abarundi bakomeje kunenga icyo cyemezo silvestre ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi we asanga guhagarika ayo maradiyo bidakosora ibyo bitangazamakuru ahubwo usanga bihana abasanzwe bumviriza ayo maradiyo yabivuze mu kiganiro kigufi twagiranye uyu bwa mbere bashobora kwishyura nk'umurundi nyine akeneye kumenya amakuru mu gihugu uciwe mugabo kandi nkakwishura nk'umuntu wigeze gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ibya politiki bigaca biza rero inyuma ijya ngingo muri kino gihe kuko nk'uko ubivuze yoshobora kubura ibibazo itera mu mitwe y'abantu na cyane cyane koko urabye iki gihe iyo ngingo ifatiwe ko wumvise mbere na bimwe mu byo bavuga yuko ayo maradiyo aba yararenze igihe byabereye ubona umengo hariho ibirenze n'amezi abiri amezi atatu ubwa mbere icyo nibaza ni uko iyo hari nk'aho ari umuntu cyangwa ari urwego rwumva ikimenyeshamakuru hari aho byakirenganije cyangwa bigashikirizwa itari cyo hariho uburyo bwo kugorora butegekanijwe n'amabwirizwa n'amategeko urashobora kugenda uti aha mwavuze ibitari byo nashaka ko mubigorora hanyuma amabwirizwa akavuga yuko ari mu iradiyo baca baguha umwanya cya gihe nyine iyo nkuru irashyikirizwa nawe ugashobora kuvuga ibyo wibaza ko biza bivuguruza mu bimenyeshamakuru byandikwa naho baravuga naho nyine yuko uheza ugatanga inkuru yanditse bashyira muri cya gice nyine iyo nkuru yagirizwa yari irimo ndibaza yuko kuri jewe niba hari amakosa yabaye kuko ntabyo nubwo naratohoje ari iyo nzira yari gufatwa kuko kubuza iradiyo amezi atandatu je ndibaza yuko bitakosora umenyeshamakuru yabikoze ahubwo bihana abumviriza iyo radiyo ukibaza uti none abo bakwiye guhanwa cange nabyo mbere numvise mu kanya kuko narumvirije ejo mu kiganiro cyabaye aho abumviriza iyo radiyo y'amerika bagiye bashize ibyumviro byabo nta n'umwe numvise n'ukuri ashyigikira iriya ngingo kuri wowe ubona hakorwa iki ibyo uvuze nk'iradiyo ijwi ry'amerika dukorera icyemezo cyafashwe tudategujwe nta na kimwe tubwiwe urumva ku bwanje nakubwiye ni nk'umuntu wize umwuga wo kumenyesha amakuru kandi nshobora kuba nzi n'amabwirizwa igihugu kigendera ko kugira ngo ingingo ishike hiyo ubundi urwego rwa sense urwego rujejwe guhagararira ibyo kumenyesha amakuru ngara mu gihugu cyacu hari ikibazo rugira ruti twarumvise cyangwa twaratuwe kiraba ijwi rya amerika bari kubanza bagahamagara abaserukira ijwi rya amerika bakababwira icyo kibazo bakaronderera hamwe ko hari inyishu bashobora kuronka hamwe ubwabo inyishu zifatiye ku ngingo z'uguhana ku bwanje nzoza n'ukuri ubundi buryo bwananiranye harimo namwe nabuze ubwa mbere rero yuko n'amabwiriza nyine iyo nyene ategekanya ingene ibintu bishobora kugororwa bitakozwe rero niba bitakozwe aho n'ukuri hoba hari agasovye gakomeye cane gose ibi bitangazamakuru yaba ijwi rya amerika cyangwa se bbc mubona hari icyuho bigiye gusiga ahanini mu bijyanye n'imitangarize y'amakuru n'uburyo abaturage bisanzuraga bakavuga ibyo bashaka kuri ayo maradiyo iradiyo bbc yatanguye gukora mu kirundi cyane hano mu burundi wacu mbere no mu karere mu bihe bitari byoroshye muri kino gihugu cyacu genda ndabyibuka neza kuko mbere y'icyo gihe nari umukuru w'igihugu byarafashije mu nzira yo gufasha abarundi mbere n'abandi muri kano karere mu kuza bashobora kuza baramenyana iyo bahungiye kubera intambara zari muri kano karere ni naho mbere havuye na ririya zina BBC yari yihaye BBC gahuza miryango ijwi rya amerika ninaba nibuka neza aya maporogaramu yaryo yo mu kirundi yaje muri kino gihugu aho habereye ingorane zashitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hari amaradiyo amwe amwe yahora yumvikana cyane akurikiranwa n'abanyagihugu haba ingorane hagati yayo n'inzego za leta hanyuma bakayahagarika nyakubahwa perezida icyo gihe twarakoraga ahubwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twongereye ibiganiro amasaha turayongera niho mvuga ko mwongeye ibiganiro ngira nabivuze nabi barongeye ibiganiro ndabizi urumva rero ayo maradiyo mwagira muti tuje kongeza turabe ko twokugara icyo gihengere kibaye ubu rero hamaze amezi atandatu mudakora urumva ikibuze cyo kizoba gihari ni ukuvuga rero yuko hari ikintu abarundi bahora bumviriza iyo radiyo yanyu n'iyo yindi radiyo nyine bazobona yuko bataye nibyo ibyo ntawe bihakana nyakubahwa silvestre ntibantunganya wigeze kuyobora igihugu cy'u Burundi ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire nawe ndabashimiye cyane abaturage benshi bavuganye n'ijwi rya amerika nabo bakomeje guhamagarira leta y'u Burundi kwisubiraho ku cyemezo yafashe gihagarika amaradiyo ijwi rya amerika na bbc kumvikana kuri fm mu burundi sense ndibaza hajya hano iriko irakora nabi je narigeze gusikiriza ibiganiro kuri ropromye y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wese avuga yuko mbabajwe n'ukuntu bariko barafunga ibintu vy'amaradiyo ubu naho bageze ku isunzo ry'inuma ry'inzu kuvuga yuko bafunge ibiganiro vya radiyo voix d'amerique ntago bafunze ibiganiro byacu ibiganiro byacu bizakomeza icyo bazafunga ni imirongo tuvugiraho ya fm ya fm okay urakoze kunkebura ariko rero nubwo bakoze ivyo bintu ntabwo ari vyiza kuko hari abantu benshi batazosubira kuza baravyumva badafise uburyo bwo kunoga baravyumviraho bari bafite akaradiyo kavuga ku ma fm gusa aba bariko barabihomberamo kandi sense irakwiye kuja igakora ku buryo bwayo itirirwa mengira ikirahengama ku bintu vy'amaradiyo amaradiyo avuga ukuri iguma yinjiramwo buhoro buhoro iyatohozamwo ukuntu iyagiriza ibintu bitari navyo ayo maradiyo niyo mu burundi nkaho twe dusanganwe avuga neza kandi avuga ukuri ke munyamakuru w'ejo jera namushimiye ko akajya gikira ibiganiro cejo yaramubaza n'ibibazo bikamugora kwishura atanga ivyemezo atanga itariki n'umunsi n'isaha ariko akabitanga vyo kwikuzayo ntayatange nyene neza na neza ibyo nidavuge n'ikintu caricyo yavuga ibintu byose karavuga ibintu ariko arikurayo buhoro buhoro mugo bitumvikana nibareke kuguma bafatana n'amaradiyo kandi avuga ukuri kandi akundwa n'abanyagihugu bose jeno byita umubabaro udasanzwe dufise hano mu gihugu iwacu byaraye bibaye umugenzi ahejeje niba bivuze bivuze neza n'ukuri sinzi ko kumbure ari intumbero yo gushobora kuzivya bamwe n'abandi ariko mu gihugu tuzi ko kiri mu mwidegenzi yo gushobora gushikiriza ivyiyumviro uciye uzukavuga uti ahagaritse iradiyo abanyagihugu bahora bashikiriza ivyiyumviro burya n'ububangamiye ayo maradiyo kuko ikintu ngire ko ndakibwira abategetsi babimenye iradiyo ntabwo ari iy'abamenyesha amakuru nta nubwo kandi ari iy'abarongoye ibinyamakuru cyangwa abashinze amaradiyo ahubwo ni iradiyo ni iy'abanyagihugu igikoresho abanyagihugu batavugira ngo bashobore gushyikiriza ibibaba bakiye kandi iyi radiyo niyo ifasha abanyagihugu n'aba ubutegetsi kugira ngo bashobore kuvugana biciye mu nzira zinyarutse kugira bashobore gushyikirwa n'amakuru byoroshye ariko iyo ufashe umunyagihugu ukamupuriva gushobora kuronka inkuru yari yifuza kumenya akabona abantu bamutuzutse ko ku bintu atigeze amenya sinzi ngira abategetsi bashaka ko dushobora kuguma dukurikira iradiyo y'igihugu gusa tumenyereye ishyikiriza ibintu by'umugambi ishyikiriza ibikorwa byakozwe na leta ariko mwebwe muradudurira ko mukavuga nimba ari ikintu kibi cyagiye kirabana hariya mutarinze kuraba ngo ni ikibi cyangwa ni cyiza ariko mugashyikiriza inkuru uko mwifuza abanyagihugu bayimenye mugabo genda biranashyikira nkibwira ko ibyo ngingo bazayisubira ko kuko ejo mu washikirije uwashikirije ibya reportage yaravuze akantu neza ngo ingingo sintabanduka wumva afite akamudazanira ashobora kuja ushobora gushyikira izindi nzego ndifuza cyane yuko rero abarongoye iyo radiyo yacu bashobora kugenda bagashyika kure kumbure ino radiyo igasubira igasamirana mu gihugu cyacu hanyuma edi hari ibintu binangaje uyu muntu arongoye cnc ku munsi wa kane yari mu isanganiro muri mezondora peresi ariko aratu hari ikiganiro yari yatumiwemo ndibuka ariko aratubwira yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha mu gihugu iwacu bumeze neza bwifashe neza ariko ibi nabyo biciye biza bitwereka mu by'ukuri uko ibintu byifashe kuko ufashe amaradiyo yari amaze imyaka myinshi asamirana mu gihugu iwacu nk'iyi itaha ugashyiramo bbc narumvise ko na rfi yagabishije rero icyifuzo sinifuza ko iradiyo ihanwa nimba hari amakosa yakozwe arashobora gucisha mu bundi buryo bakayakosora mugabo gufunga iradiyo no kuba ubangamiye umunyagihugu niba ubangamiye ujya umenyesha amakuru ubangamiye umunyagihugu nicyo gituma binshyikira nibaza nimba ntiyenda yuko hashobora kuba hari iyindi mvo iri inyuma na cyane cyane ko twimirije amatora nanjye najya ntanga igitekerezo ko iyo ngingo yari ifashwe n'ujya n'ujya mu gusense urebye ukuntu urwo rwego rukora n'ingingo rufata rufatira amaradiyo amwamwe urabona ko wagira ngo ni nka leta irukoresha wagira ngo ni nk'ubuyobozi buri ku ni nk'abategetsi bari ku ntwaro bari ko kurukoresha kuko hari ibintu byinshi nk'amaradiyo aba atangaza abanyagihugu baba bakeneye kumenya ugasanga birimwe birakora ku bategetsi bamwe bamwe noneho bagahita bakoresha rwa rwego rugahita rufata ingingo rwo gufunga ayo maradiyo ni ukuri ibyo ni ibintu bibabaje cyane ndashaka kunenga leta za afurika nkanenga nk'igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'igituranyi ni abaturanyi n'abantu duhahirana iyo bafashe umwanzuro nk'uriya bigaragaza bya bintu biri muri afurika bitarasobanuka nkatwe nk'abanyafurika rero bidutera ikibazo bikanatubabaza ni gute bafata radiyo ikurikiranwa n'abaturage ibihumbi birenga miliyoni z'abatuye afurika z'abantu bo mu biyaga bigari ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngo ngiye gufunga radiyo ngo ntabwo yakoze uko mbishaka nimba hari ibitangazamakuru bigomba gukorera muri afurika bigomba gukora ku murongo wa leta iri aho ngaho nta bitangazamakuru bikorera muri afurika bishobora gucukumbura inkuru nk'uko muzicukumbura ndagira ngo mubwize ukuri abaturage tubizera mirongo cyenda n'umunani ku ijana bivugwa ngo rero ntabwo ibintu byari bikwiye yewe urambabajwe n'abaturage b'abarundi ebyiri rwema ngira ngo kenshi na kenshi ni kenshi abaturage tubivuga ahari ijwi ry'umuturage rikasa nk'aho rimiriranijwe ntiryumvikane ariko biriya bintu birababaje nababajwe n'iyo ngingo kweri bafate radiyo yacu igihugu cya amerika ubu tuko turaganye indi radiyo tuzasaba kumviriza iyo kweri byambabaje cyane radiyo gisiyo y'igihugu cya amerika sinzi yuko uzokwitanga nk'ubutungane tukara kumwe dutunganiriza ho nk'ino hariho nk'abantu benshi badashobora gukoresha za fesibuke za interinete hano handi mu bihe by'amatora ndetse baratubigenza gute kuko ino hari abantu bato bato badashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ashaka mudutumire nka diregiteri wa wa voa twumvize nk'ico dushikiriza nk'ihumure kweri sinzi nkuko nzosaba kubumva je kweri nk'iradiyo ijwi rya amerika narikunda gose nta yindi radiyo nashobora kumviriza atari nk'ijwi rya amerika canke bbc ese impamvu nyamukuru yatumye aya maradiyo afatirwa ibihano yaba ari iyihe mugenzi wacu diane ninahazwe yabibajije bwana gaburiyeri bihumugani uyu ashinzwe amategeko mu rwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu burundi sense kugira ngo iyo radiyo ishobore gusamirana mu burundi ivugira ku murongo wa fm uwo murongo wa fm rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa si ukuvuga ko hari ibindi bizunguruka bicakura ni ukuvuga rero yuko ari imirongo ya fm y'ijwi rya amerika n'andi maradiyo azoba ahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu yego yego niki ngingo mwafashe mwisunze iki yiyumviriwe kuva ryari hama abo yega barayimenyesheje twebwe dufata ingingo twisunze amategeko ku buryo wabona kumbure iyo ngingo yafashwe kutisunze amategeko nta kindi gikuraho ingingo y'urwego cnc kiretse ingingo yofatwa na sentare gusa nko ku ijwi rya amerika hari nk'amatariki atandukanye agiye aratangazwa ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko ijwi rya amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nk'ayahe mugatanga n'akarorero hariho ibwirizwa rigenga urwego rw'igihugu cnc i- iryo ryararenzwe Mhm, hakaba gute?
ibwirizwa rigenga uh, umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi Ryarenze I- gute?
iryo ryararenzwe gute hakaba code de deontologie de journaliste eh, b'abarundi iyo nayo nyine yararenze muza muraduha akarorero k'aho muvuga iryo tegeko ryarenzwe ryarenzwe gute hari mu nkuru yahe canke hari mu makuru yahe n'ivyavuzwemo itariki zine Mhm, itariki zitanu mhm.
itariki cumi n'indwi itariki mirongo ibiri na zitandatu n'itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwa kane uyu mwaka Mm.
niho haciye rero ko ama- ko eh, inkuru zi- zi- ziteye ku bi- n'ingingo ya cumi n'indwi y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi iyo ngingo ivuga iki hama izo nkuru zavuga iki Eh, urumva ivyo vyose nk'ayo mantuze yose zishobora kubidondagura ne- ne- u- mwebwe izo izo ntuze murazifise Mu- mu- mukeneye murashobora kuzishirako mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa mushinga ntahe gabriel iyo ngingo- ijwi rya amerika iyo rif- ngingo ijwi rya amerika rifise amakuru atandukanye hariho ayaba mu gitondo hariho ayaba ku mugoroba hariho ayaba ku muhingamo muri aho hose iyo ngingo ya cumi n'indwi aho muri ko muravuga ati yararenzwe ko akarimbi hari he iyi ngingo ya cumi n'indwi ivuga yuko mu gushikiriza amakuru utegerezwa gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengamye muravuze muti iyo ngingo ya cumi n'indwi iratomora ko amakuru aca ku iradiyo ategerezwa kuba yatohojwe neza ayo makuru yari Ego.
yatohojwe I- yaba yari yatohojwe aka- agaca ashikirizwa hisunzwe iyo ngingo urumva nta kosa ryari kuba rihari Mm.
Ah, nk'aho n'akarorero hajya mwabajije muti mbega none mwoba mwarenze i- i- i- ingingo iyihe mwoba mwa m- m- m- byoba byagenze gute U- ugiye kandi ukaraba mu- mu- muri code d'ethique et de deontologie y'abajournaliste b'i Burundi Mhm.
mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu bavuga yuko umunyamakuru kizira ko ashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba ugwikekano canke naho gusamirana hakurikijwe ubwoko intara amadini n'ibindi mu ngingo ya gatatu n- kandi umumenyeshamakuru ntarekuriwe gushikiriza amakuru ashobora ari kuba arimwo ibintu bityoza canke bitumirira abandi gukora icaha ubundi uko umwuga utunganije hagize uwubeshegwa hagize uwumva ko bamuvugiye ibitari vyi- vyiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe hariho ukungene bicamwo umuntu akegera iyo radiyo akavuga ati ahamwe arandengeye akarimbi si ivyo navuze reka nisigure canke ibinyoma si ivyo umuco n'uyo kuri aho muvuga ko amakuru ya- yatanzwe atari yatohojwe mwarashikira iyo radiyo murerekana ati aha mwarabeshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijwi rya amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana ukuri aho kwari kuri canke hari uwituye Eh.
uwabituye avuga ko yarenganijwe bamuvugiye ibitari vyo mu gihe hariho eh, icaha kiriko kirakogwa ukabibona canke ikosa ririko rirakogwa nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke u- ivyo riko uradondagura tufate nko mu- mu bijanye n'u- n'umwuga wo kumenyesha amakuru oya utegerezwa guhagarika iryo kosa ririko rirakogwa ubwo nyene kuko utarihagaritse wewe mu mirimo uba ujejwe nta- ntaco uba uriko urakora ni ukuvuga anka do flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ic- ingene b- ivyo biro byafashe ingingo vyihuta n'igituma hamwe muri irya nino turindiriye ico muyumvira kuri iyo ngingo turafise wa mbere emi ikaze ku ijwi rya amerika murakoze Eh, mperereye hano mu gisagara cya bujumbura muri komine kanyosha icyumviro canje ku- ku bantu bise inkuru eh, y'uko bagiye guhagaritsa iradiyo ry'i ry'amerika nababaye cyane rwose kuko ah, ku banumvirije iri- iyi radiyo Mhm.
nayo bumva yuko ihengama rero icyo twasaba urwego rujejwe gucungera gucungera ibinyamakuru bikora ni uko bokwisubirako kuko ni ukuri turababaye na radiyo yanze amakuru ashimishije atomoye murakoze cane Eh, ubwa mbere hoho uwo mu- uwo mu- uwo muvuze muti ni umunyagihugu avuga eh, ko ababajwe n'uko oh, eh, ijwi rya amerika rihagaritswe ibiganiro vyaryo kandi eh, we yara- yahora yumva yuko ridahengama Mhm.
ubwo ni uburenganzira bwiwe kandi uvuze uti umunyagihugu canke mbere ukanamuvuga n'izina ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubu hano mu burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwirizwa shingiro hariho abavuga ko bazoritora n'abavuga ko batazoritora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva ku bijyanye no kuraba ko ikinyamakuru cyisunze amategeko cyangwa kitayisunze si iby'umunyagihugu uwo ari we wese ibyo ni iby'urwego rw'igihugu sense ariko mumusiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo bataba ayo mategeko bo bayazi haba ibyo bamwe bamwe haba mu byo kumenyesha amakuru cyangwa ku ruhande rw'amategeko cnc ivuga ati aka n'akarimbi mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco byo namufasha kuza aramenya ati iyi nkuru yarahengamye gutya hamejo yumvirije akumva ati irahengamye cyangwa ntihengamye urumva ukeneye umuce kuri ibyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga kaze ku ijwi rya amerika habimana murakoze cyane ikibazo canke intererano iki kibazo nagomba kumubaza canke intererano jewe novuga yuko twakubiswe n'inkuba wumva yuko iradiyo ijwi rya amerika yugawe co kimwe n'iriya radiyo bibisa twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo zoba zarahengamye akaba rero numvise nk'ibibazo mwamubaza igihe nanjye namye nibaza nimba by'ukuri iriya radiyo iyi radiyo nyine yarahengamye ikavuga amakuru akariyo cyangwa ikavuga amakuru yoba atatomokeye icyo kintu urwo rwego senisi niba abo bantu yavugiye amakuru baba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradiyo rya amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere y'uko bafata ingingo yo kwiyugara burundu yo kugara imirongo isamiranira n'iwacu mu burundi si burundu ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasoko baba bari barahaye iradiyo rya amerika yuko yoba hariho amakuru yoba iriko iratanga atanezereza urwo rwego seno cyangwa ku bijyanye na seno uvunagure
yumva by'ukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona bo bihutiye kugara iradiyo urakoze cyane nicyo kibazo nari mfise yuko yozo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma baba bihuse kugara atabo baba babonetse bavuga yuko baba baratanganijwe inkuru itariyo atange n'akarorero ubwire umunsi mwiza tubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana n'iradiyo ijwi rya amerika bakavugana bakavuga bati aha mwararenze amategeko numva batari guhuta kugara kuko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradiyo twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombera urakoze naca rero mwebwe abamenyeshamakuru mbega iradiyo tuzobandanya no no ku rwego rwa facebook cyangwa interineti tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu urakoze cyane rwose gabriel murumvise utubazo habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mu bisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashoboye kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'ubundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kwigwa ndasomera amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nk'aha yavuze ngo ngo mbega nimba ngo tubona yuko iyi radiyo ijwi rya amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atabyemera mu gihe atabyemera rero nta handi mpamvu nshaka kugenda ndabimubarire kuko ni urwego ruriho rwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane ahubwo iyo abaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesanura tukaraba mu kurindira ko iyo ngingo mu kurindira ko iyo ngingo ayironka nta n'akararo kamwe uwo muhaga gabriel kumwereka ko ijwi rya amerika ryahengana ni ukuvuga ryatanze inkuru zidatohojwe inkuru zicanishamwo inkuru zihamagarira gukora ikibi abariko barabyumvira iyahe muri zose mu guhahe rurimi itariki ibiri na zitandatu n'ibiri n'indwi hari igihe cy'isaha cumi na zibiri aho hari itariki ibiri na zitandatu itariki ibiri n'indwi hari igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ine z'agatondo
rego aho rero bariko bavugisha ishyirahamwe uburongo ishyirahamwe parisemu amakuru rero yaciye ko yari mu kirundi turafise kandi na salome ku murongo salome ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ingingo yafashe na leta y'u Burundi cyane na semuse barakora nezereye ubundi bwobwo twebwe nk'abanyagihugu tuba dukeneye kumenya amakuru yose aba mu gihugu cyangwa ariko arabera mu mico itandukanye y'igihugu ariko rero nk'amaradiyo akomakomeye nka nk'ijwi rya amerika n'ayandi yari amaradiyo ategeka kuduha inkuru zitoboye inkuru cyose kandi zikagira akarasha ku rugero rumwe ukabona ko babyitayeho rwose inkuru yose iza ari inkuru nziza kuri leta cyangwa ku banyagihugu akenshi iyo nkuru ku ijwi ry'amerika ntabwo ugenda ubonye ariko ari akantu kabaye ibiganiro bitabaye urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose urakoze salomo gabriel murumvise salomo ati iyi ngingo yafata ijwi ry'amerika irakwiye kandi iratunganye ariko hariho kandi na peter we yabaje ati turi ko turaja mu bihe by'amatora igihugu cy'u burundi cimirije wari wo mwanya mwiza wo kugara ino radiyo fm zayo mu gihe abarundi bazokenera amakuru ari y'ibiriko biraba muri ayo matora kamarampaka mu burundi dufise iradiyo zirenga mirongo ibiri zisamirana kandi zifise imirongo ni ukuvuga linye editoriale itandukanye iradiyo z'igihugu ni zibiri gusa iy'igihugu rtnb na radiyo kiritire izisigaye zose ni iz'abigenga ni ukuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka ni ukuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunze amategeko ibi bihe by'amatora ndabifata nk'umunsi wa mungu umuntu aba yambara agahuzu keza akaja mu misa canke uwundi munsi umuntu yambara agahuzu keza akaja ku rubanza ni ukuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucishamwo ijisho iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi ico ukora ubanza kuja guhindura iyo mpuzu kugira ngo ushobore kubandanya urwo rubanza canke nawe ukayihanagura nivyo rero urwego senise rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe vy'amatora canke ibiki yuko ikimenyeshamakuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuswa amategeko oya kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi ni ukuri hari abo bibabaze hari abandi kumbure binezera ariko abo ari bo bose twabwira tuti ntibihangane kuko amategeko y'igihugu ategerezwa kubahirizwa murakoze cyane rwose turafite kandi ntako byogenda ni ukuri ndatahura abantu bose ariko barabaza ibibazo bica nk'ibiriya bakavuga bati mbega none ubu kweri cyari igihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe nagenda be nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radiyo ccib fm purisi tutabanje kugabisha hari ibyo birakogwa si uvuga ko tubikoze uno munsi gusa oya ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu
nta n'icyo biheza ngo byice gabriel umubyeyi aba afise intumbero zibiri ku mwana kumurera amwereka icyiza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa none hariho umubyeyi yorera yereka umwana icyiza gusa umwana agakora ikosa ntamubwire ati mwana nje habakosheje wumva iyo bari umubyeyi kwe nicyo gituma rero natwe muri urwo rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya efeme mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya efeme yoba ifite ikibazo mwakurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi na zibiri zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi ndwi n'amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi icenda n'amajana atandatu na mirongo umunani na gatanu ibihumbi icenda n'amajana umunani na cumi na gatanu hamwe n'ibihumbi cumi na kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa kumi na zibiri z'ijoro mwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atandatu na mirongo itatu cumi na bitanu n'amajana ane na mirongo itandatu cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangirije